radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye bucya ni eugenia mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse jeni n'abaduteze amatwi mu yavugwa mu makunguti yahereye ku mugabane wa afurika abanyeshuri mirongo itatu bari bamaze amezi arenga ane baranyurujwe n'imigwi y'intagondwa mu buraruko bushyira uburengero bwa nigeria bararekuwe nk'uko byavuzwe na leta y'ako karere cyo ku munsi wa kane umuvugizi wa leta ya kebi yahaya sarki yavuze ko abanyeshuri mirongo itatu biga muri koleji yegamiye leta ubu bidegembya kandi bashyitse mu mihana yabo mu gisagara cya berinine yauri ntiyatomoye ariko nimba hari amafaranga yabanje gutangwa kugira barekugwe abanyeshuri bo muri koleji y'ikebi batwawe mu kwezi kwa gatandatu itariki cumi n'indwi kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri abanyeshuri barenga igihumbi baramaze kunyuruzwa n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho muri nigeria aho ubutegetsi bukunze kwitwa abasuma inteko za etiyopiya zaragabye igitero cy'indege kigira gatatu ejo ku munsi wa kane ku mugwa mukuru w'intara ya tigre mekere mu gihe leta iriko iragerageza kugabanya inguvu z'izo nteko za tigre bamaze hafi umwaka batana mu mitwe umuvugizi w'igisirikare cya etiyopiya lesege tulu yabwiye amenshi makuru ko icyo gitero cy'indege cyari gitumbereye ikigo inteko za tigre zikoreramwo imyimenyerezo ya gisirikare ariko ntaco yavuze ku vyoba vyarononekaye umuvugizi w'ishirahamwe mpuzamakungu oni faran hak yabwiye amenshi makuru ku munsi wa kabiri ko bagenzi be ba oni batewe impungenge no kwiyongera kw'imirwano yongeye gusaba impande zose zegwa n'iyo ntambara kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira abasivile n'inyubako zabo muri afurika kandi ubwami bwa eswatini bumenyerewe nka swazilande ejo kuwa kane bwarasohoye itegeko ribuze imyiyerekano iyo ari yo yose harimo n'imaze iminsi ikorwa n'abaharanira demokarasi iyi ngingo ifashwe mu gihe abahuza bo muri ako karere bashyitse muri ubwo bwami ejo ku munsi wa kane gufasha guhoyahoya no guhagarika ubwo ruhagarara kuva iyo myerekano itangura mu kwezi kwa gatandatu abantu hafi mirongo itatu baramaze gufa muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa afurika muri hayiti umukuru w'akagwi k'intagondwa kanyuruje abanyamerika n'abanyekanada mu mpera z'indwi yarangiye ariko akoresha iterabwoba agabisha ko ashobora kubica amasanamu ya videwo yasohowe ejo ku munsi wa kane ku mbuga ngurukanamakuru yerekanye wilson joseph arongoye ako kagwi akikujwe n'abagabo bitwaje inkoho imbere y'amasandugu arimwo ibiziga bya batanu mu barwanyi babo yavuze ati kuko ntararonka ibyo nkeneye nzokwica aba banyamerika abo banyuruje abo bantu bariko basaba imiliyoni cumi n'indwi z'amadolari kugira babarekure nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano yabibwiye itorokazi ry'amakuru ry'abafaransa afp mu makungu muri siriya abakenyezi barenga cumi bacuditse n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu baraturiye amahema atari make ku munsi wa gatatu mu kambi y'impunzi iri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa siriya ibi byavuzwe n'abajejwe umutekano muri ako karere uyo muriro waturiye hafi mahema cumi n'atandatu mu ikambi ya roy al hol irimwo abagore ibihumbi bibiri n'amajana atanu hamwe n'abana b'abagwanyi uwo muhari w'iterabwoba wa kisilamu nta bapfuye canke abakomeretse batangajwe ikambi ya lodge al hall ni imwe mu makambi yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa siriya arimwo ibihumbi by'abantu barimwo abanyamahanga benshi abategetsi muri ako karere bariko barasaba ibihugu gutahukana abanyagihugu babo bari muri iyo kambi ya roy r hall hamwe no mu yandi makambi yo mu buraruko bushyira ubuseruko bwa siriya
aruzi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ubushinjacyaha bw'u rwanda ejo kuwa kane bwatangaje ko bwafashe icyemezo cyo kujuririra imikirize y'urubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi be makumyabiri umuryango wa paul rusesabagina uranenga icyo cyemezo babonye ko desiziyo yo kujurira ubushinjacyaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki uwo ni umukobwa wa paul rusesabagina karine kanimba uburundi ejo bwibutse imyaka makumyabiri n'umunani ishize perezida melchior ndadaye yishwe uburundi kandi bumaze gusinya amasezerano n'ibindi bihugu bitandukanye by'abarabu nka arabia saudite katari n'ibindi yo koherezayo abakozi bato bato cyane cyane abakobwa ayo masezerano ariko amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abakenyezi ntayabona kimwe na leta y'uburundi ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika uburundi ejo bwibutse imyaka makumyabiri n'umunani ishize perezida melchior ndadaye yishwe mugenzi wacu eroje wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya abafitiye inkuru irambuye ibirori byo kwibuka perezida Melchior Ndadaye byabereye mu gihugu cyose ariko nyamukuru byari ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe batanguriye mu misa yasomewe kuri katedrale Jinamundi mu nyuma baja gushinga ingori z'amashurwe ku ntatemwa yiwe iri hafi y'ikibanza citiriwe ukwikukira hagati na hagati mu gisagara Anatole Rubera Nyange icegera ca musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura yisunze igice ca cumi na kabiri c'intumwa Luka yibukije ko atagushira hamwe ataha abarundi bazigeza urubeya rw'urukundo ruzokomezwa n'abarundi bose umugambwe umwe ntugishobora kwaka wonyene urahava ukazimata ukazima abahutu ntibashobora kwatsa urubeya bonyene barahava bakazimata urubeya rugahera abatutsi ntibashobora kwatsa urubeya bonyene barahava bakazimata urubeya rugahera abatwa ni kukuko abahunze batagarutse ngo bave mu magogwa barimwo urubeya rw'uburundi rwaka ntiruzoba rushemeye umugambwe frodebu wandadaye usanga usanga ibyo hanira bikiri kure nk'ukwezi Pierre Claver Nahimana Burongo yabivuga yisunze uturorero guhungabanya hagati y'akazina muntu birahera turabona abantu bicwa hirya no hino demokarasi kandi nuko umunyagihugu wese aba afise agateka agatunganirwa siko bimeze muri igihugu cacu ufashe rero n'ibibazo na perezida w'igihugu yamavuga ati igiturire mu bakozi ba leta kirasibije igihugu ufatiye kuri ibyo by'agati y'akazina muntu nk'ibintu byo gufunga abantu ugasanga abantu bapfunzwe utazi n'ico bazira Nahimana asaba leta gushira mu nyigisho mu mashure ivyiyumviro vya Ndadaye nkuko yamugize incungu ya demokarasi.
Ica mbere na mbere dusaba leta yuko yoshiraho inyigisho zirya migambi nyene icubahiro Ndadaye yari yashize imbere zigashigwa mu bitabo by'amashure haba mu mashure y'intango yisumbuye na kaminuza bikigishwa no mu ndongozi cane cane bamaze kumugira incungu ya demokarasi ni ngombwa hari ibintu vyiwe bimwe bimwe bateza kwigisha.
Mu kurindira ko biba abakenyezi b'abategetsi bicanye na Ndadaye nabo bayisaba barasaba gutora itegeko ribaha uburenganzira bwo gufashwa co kimwe n'abana babo jacqueline karibwami umukuru w'ishirahamwe ryabo avode ishirahamwe avode rirashimiye cane leta ku gikorwa co kwibuka no gushira perezida melchior ndadaye mu ncungu z'uburundi hagashirwaho itegeko rivuga ingene umupfakazi n'imvuvyi ziwe bashigikirwa kubw'ivyo ishyirahamwe avode ryifuza ko igikorwa cyo kwibuka inyeni icubahiro perezida melchior ndadaye cokorerwa n'abafasha biwe bapfiriye mu mabanga igihugu cari cabashinze ibibabaje bamwe sivyo bibabaje abandi urupfu rwa melchior ndadaye rwakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye abatutsi benshi muri bo harimwo abanyeshure barenga ijana na mirongo itanu biciwe ahitwa ku ibubu n'abarimu babo muri komine giheta intara ya gitega hagati na hagati mu gihugu c'uburundi barabo kuri iseki bimba kuva mu mwaka uheze leta yategetse ko baja kubibuka batarenga cumi Lothar Niyonkuru umukuru w'ishirahamwe ya Jenoside Kirimoso yasavye leta kureka abantu bakibuka babo uko bavyifuza.
Ishirahamwe Ase Jenoside Kirimoso risavye leta y'u Burundi yuko imigirwa nkiyi twunamira aba bana bacu baryamye ngaha n'abandi bose bahitanywe n'iki kiza kihonyabwoko uyu mugirwa leta y'u Burundi yubahiriza atabintu by'amacakubiri no kugira ngo ngogira ngo bakeya turazi yuko iki kiza ca covid cadutse ni vyiza kuyikingira kubikurikira mugabo gukurikiza amategeko si bamwe babwirizwa kubikurikiza abandi ntibabikurikize simon suguru nawe yaserukiye abavyeyi baburiye abana kw'ibubu asaba ko ababiciye bohanwa hisunzwe amategeko kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano n'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu vyo bavuga canke bakora ubutungane bubandanye bukora ataho bwegamiye na hamwe ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro iyo ari yo yose umwaka uheze sentare ntahindwa y'uburundi yahanishije ibihano vyo gufungwa hagati y'imyaka mirongo ibiri n'uguherayo abagabo cumi n'icenda bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera perezida pierre buyoya babisikanije na ndadaye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma yo kugaruka ku butegetsi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu batanu bonyene abasirikare ba koloneli nibo bari ku butaka bw'uburundi abahanywe bavuze ko biri mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata ico gihano nk'uko atacabaye melchior ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe sahwanya frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri inyuma y'icwa ryiwe kwa mirongo ibiri n'umwe ukwezi kw'icumi mirongo icenda na gatatu ingwano zamaze imyaka cumi irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe hamwe n'igisirikare c'igihugu onivuga ko zahitanye abantu barenga ibihumbi amajana atatu eroje urika neza ijwi rya amerika uburundi bumaze gusinyana amasezerano n'ibindi bihugu bitandukanye by'abarabu nka arabiya sawudite katari n'ibindi yo koherezayo abakozi bato bato cyane cyane abakobwa leta ivuga ko ari uburyo bwo kubarengera ariko amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abakenyezi afite amakenga ko byaba ari amayeri yo gukora ubucuruzi bw'abantu mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda araduha ibindi bisobanuro bw'uburundi amasezerano yo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira agateka kabo mu bihugu bazoba bagiyemwo Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu aradondagura ibihugu Burundi bugiye kurungikamwo abo bakozi dutanguriye muri ivyo bihugu by'abarabu kuko ari byo uh, abarundi benshi baguma bajamo kurondera eh, akazi eh, navuze ko eh, mu nyuma nzoja eh, mu gihugu ca Qatar cya oman no mu gihugu cya emirate n'ibihugu duhana imbibe nk'igihugu cya congo cya tanzania naho nyine birashoboka mbere turashobora no kujya muri za nigeria za congo brazzaville ahantu hose baba bakeneye abakozi no muri za guinee equatoriale hose kugira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambamyi kandi hazaba hariho inzego zigejwe kubegeranya zikabaha inyigisho zijyanye n'akazi bagiye gukora kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazashikeho bagira ingorane ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko umushikiranganji shingiro yabisiguye aya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato cyo no kwita rezuvuriye aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kura by'abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi iyo ni amasezerano ya mbere amasezerano ya kabiri nayo araba remetiye ntonto nk'izi z'abakora amamodoka abafundi b'inzu abatera ibiti abatera amashugwe kandi nk'uko mubizi agashahara kaba kisununuye gusumba ngaho iwacu ntibiraba incabwenge zo hejuru bagiye biza universite naho biri uko amwe mu mashyirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi metre imakire hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'ijwi ry'amerika abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza ati amategeko abakingira barafashwe nk'ibinyamaswa baradandajwe barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu kandi barungitswe n'igihugu mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze ari abarungitse ni ukugene bashyitseyo harimo uruhara rw'inzego za leta hariho abavuyeyo hariho abatashe barahindutse batakira abantu ariko nta ngingo ya leta n'imwe ku bakorewe ibi byaha bigezwe bahana umushikiranganji albert shingiro arabahumuriza akavyamirira kure akanongera ko kubuserukizi bw'uburundi muri ivyo bihugu buzokurikirana ico kibazo turafise ubuserukizi muri arabi saudite ubwo buserukizi rero buritaho abo bashiki bacu baragize ingorane Eh, ugize ingorane ahegereye aragenda akabitura kandi aho bishoboka barabafasha navuze yuko eh, abagenda gukora muri ibyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko ibintu bijanye eh, n'agateka ka zina muntu biza bikingiriwe ku buryo eh, umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra eh, ashobora gukurikiranwa n'ivyo bihugu Eh, baremeye yuko tuza turugurura kino kwita amakonte mu mabanki yabo hariya ku buryo batamuhemba kashi ko kuri kashi ntawe umenya ko bamuha umushahara ukwiye basha guha wahembwa amajana atanu baguha idolari ijana bagaca bati uvuze turakwereka abo bakenyezi baserukira abandi mu mashirahamwe yigenga ntibanyugwa niyo nsiguro metre hunja asanzwe ari no mishirahamwe ry'abagore bize ivy'amategeko mu burundi ayo masezerano arateye ubwoba aje kongereza ubwo rudandazwa bitwa yuko bishimikije itegeko cyangwa bishimikije ayo masezerano atakigiye guhinduka mu kazi bakoze kuko nibaba bashyizeho itegeko kugira ngo irungike muri ibyo bihugu bazoguma bakoreshwa hahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza bwo gufatwa nk'abaja bwo kuja mu bushurashuzi nta kizohinduka nk'uko biri muri raporo y'igipolisi mu kiringo c'imyaka ibiri iheze abagore n'abakobwa b'abarundikazi barenga amajana abiri baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye vya afurika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu vy'abarabu nka oman biciye ku biri n'amategeko leta y'u Burundi isigura ko ishaka gushiraho amategeko atunganya ivyo bikorwa Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika leta y'u rwanda yatangaje kuri uyu wa gatatu ku mugoroba ko izajuririra imikirize y'urubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi be makumyabiri urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakatiye paul rusesabagina igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa burundu umuryango wa paul rusesabagina uravuga ko urubanza rwe rwari politiki kandi ko azafungurwa na politiki umukobwa we karine kanimba yavuganye na mugenzi wacu veniste nshimiyimana atangira amubwira uko bakiriye ubujurire bw'ubushinjacyaha twabonye ko desiziyo yo kujurira ubushinjacyaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki bari bamukatiye imyaka makumyabiri n'itanu kandi icyo gihano yari nko gufungwa burundu rero gushaka kongera gukomeza no kongera kubitinza berekanye gusa ko ibingibi ari politiki ari mesaje bashaka kohereza ahubwo ikiteye n'agahinda ni uko ubu ngubu mu rwanda tuzi ko hari abantu benshi bategereje ko inkiko ibumva ko hari abantu bari inosan bicaye muri prison bataragira oporutunite yo gukomeza urubanza rwabo noneho ino desiziyo yo kongera kujurira dosiye y'umuntu bakatiye deja burundu byerekanye ko runo rubanza ari politiki kandi ko bafata desiziyo zivuye ahandi uko ubushinjacyaha bujuriye kubera iki mwebwe mutigeze mujurira kiriya cyemezo cy'urukiko rukuru kandi ari uburenganzira bwa papa wawe bwo kugira ngo ajurire papa ni imfungwa ya politiki uburenganzira bwe bwose baramumwimye bamwimye abavoka be ndetse bamaze bamaze no kumwima uburenganzira bwo gusoma urubanza yaciriwe bari banze ko asoma izo 250 pages ku buryo bamuhayeho access iminsi mike gusa mbere y'uko iyo iyo date yo kujurira igera nk'uko bamwangiye y'uko asoma ibyo bamukatiye rero muri izo condition ntabwo umuntu ashobora guparticipa mu rubanza ruri unjust kuri iyo nivo kandi papa byerekanye ko ari ifungwa rya politike kandi ni politike gusa izamuvana muri prison ntabwo ari runo rubanza uvuze yuko atari urukiko n'urubanza bizamuvana muri gereza ko azahavanwa na politiki inteko nshingamategeko y'uburayi iherutse gusaba u rwanda ko yarekurwa agasubizwa mu bubirigi ariko perezida w'u rwanda nawe yabashubije ko u rwanda rufite ubutabera bugenderaho uko atari amahanga agomba kuvuga uko u rwanda rugomba kwitwara muri icyo kibazo cy'ubucamanza n'ubutabera wowe iyo urebye uko ibintu byifashe urakizera ukomeje uko politiki ishobora kuzatuma papa wawe yava muri gereza ego kuko ahubwo urubanza rwa papa rwerekanye isi yose ko nta butabera uri mu rwanda ni gute ushobora kwima uko abonana n'abavoka be ni gute ushobora kwima yuko umuntu asoma dosiye ye ni gute ushobora kwima umuntu n'ikaramu yo kwandika muri serire ye ibyo byose byerekana kandi ibyo ni bazike ku buryo byerekana ko nta butabera buri mu rwanda ibyo bintu biri bazike ntabwo binahari rero iyo abavuze ko u rwanda rufite ubutabera ibyo ahubwo bamaze kwerekana ko nta ruhari kandi ntabwo ari abo barabyerekanye ariko n'abandi barabibonye the american bar association the cluny foundation the european parliament the us congress the human rights watch amnesty international ni benshi cyane ama organisation ama parlement amaguverinoma barabivuze donc iyo abantu benshi babivuze perezida kagame akavuga ikindi aba yavuze ibyo ashaka kuvuga ariko abandi bose baba babibonye rero dutegereje action zizakurikira mu magambo abapolitike bo internationale ku isi yose bavuze bazakurikira ibyemezo bafashe ibyemezo ubona bishobora kuzafatwa ni nk'ibihe n'abo banyamahanga ngewe ntabwo ndi umupolitike ngewe ndi umwana urimo uravugira papa nzi ko abapolitisiyen bazi the tools ziri muri disposition zabo bazakoresha kugira ngo papa atahe ariko barabisabye kandi ntabwo bazasubira inyuma ahubwo bazakomeza bashyireho presiyo kugeza igihe ko papa ataha tuzi ko ko papa akomeza kwicara muri rwanda abandi benshi bakomeza guhaguruka bakavuga bakakujonya kampanye ya liberasiyo ye kuriya kagame kagame yashakaga gucecesha papa amufunga ngo siyongere kuzavuga ahubwo yatumye abandi benshi bahaguruka nabo bakavuga karine kanimba ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane venuste umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u rwanda faustin nkusi mu butumwa bugufi yohereje ijwi ry'amerika yagize ati twajuririye urubanza rwose ku baregwa bose hari byinshi tutishimiye tuzabisobanura mu rukiko igihe cyo kuburana kigeze radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu Colin Powell wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika ku butegetsi bwa perezida george w bush niwe mwirabura wa mbere wari ugeze kuri urwo rwego yabaye kandi umugaba mukuru w'ingabo za amerika yitabye imana kuri uyu wa mbere ku myaka mirongo inani n'ine y'amavuko iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika muragezwaho na mugenzi wacu temisitokere mutijima uri mu rwanda
Colin Powell yari umusirikare wo ku rwego rwa generali w'inyenyeri enye n'umunyapolitiki wubashywe ndetse umwe muri ba kizigenza mu birabura b'abanyamerika yabaye umujyanama mu by'umutekano w'igihugu ku bwa perezida Ronald Reagan umugaba mukuru w'ingabo za Amerika ku bwa perezida George Herbert Walker Bush hanyuma aza kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku bwa perezida George Walker Bush ababaye umwirabura wa mbere ugeze kuri urwo rwego rw'ubuyobozi kimwe n'izo zindi ebyiri yabanje gukoramo
nari nicaye mu biro byanjye umwe mu bakozi bayoboye abandi arinjira hanyuma afungura urugero arambwira ati nyakubahwa hari icyo nshaka kukubaza hari urujijo rwinshi muri iyi nyubako ndamubwira nti byagenze biteye nawe ati tuzajya tuguhamagara ngo iki tuzaguhamagara generali cyangwa nyakubahwa minisitiri ndamusubiza nti uko byagenda kose ni nyakubahwa minisitiri nongera nti none ahaca bugufi utere pompaje icumi
ugupfa kwa colin powell ni indunduro y'ikiragano yabaye ikimenyetso cy'ubudashyikirwa n'imikorere ihebuje y'abanyamerika bo mu bwoko bw'abirabura mu ngabo z'igihugu cyacu ndetse mu buryo bumwe byanashoboka kuba iyo mikorere ye ariyo yaharuriye obama inzira imuganisha ku perezida mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu bwana powell yashatse kwiyamamaza ngo abe perezida wa mbere w'umwirabura ariko umugore we amuca intege kubera impungenge z'uko hashoboraga kuba abahezanguni bari kugerageza kumwivugana nyuma y'imyaka mike igihe umudemokarate barack obama atanze kandidatire ye powell umurepubulikani utarangwaga no guheza inguni yitandukanyije n'ishyaka rye ashyigikira obama minisitiri w'ingabo lloyd austin umwirabura wa mbere uyoboye minisiteri y'ingabo y'amerika yise bwana powell umujyanama we ukomeye n'inshuti
yahoraga nk'umwanya ndetse nahoraga njya kumwitabaza ku ngingo zikomeye yahoranaga inama nziza cyane ariko wongereho ngo nziza cyane nta kabuza tuzamukumbura ndiyumva nk'usigaranye icyuho kinini mu mutima wanjye nyuma yo gukomereka ubugira kabiri nk'umusirikare muto mu ntambara ya vietnam intambara yahaye umurongo intekerezo ze ngo ni ryari abaperezida bakwiye gukoresha ingufu za gisirikare ni ryari bitari ngombwa kuzitabaza
And I believe Secretary Powell's years as a soldier are what made him.
nibwira ko imyaka minisitiri powell yamaze mu gisirikari ariyo yamuremyemo umudipolomate w'indashyikirwa yari asobanukiwe ko intambara n'ibikorwa bya gisirikari bigomba kuba inzira ya nyuma igihe izindi zose zanze
powell yashimiwe cyane imikoreshereze y'ingufu za gisirikare mu buryo bw'agatangaza mu ntambara yiswe yo mu kigobe iyi yirukanye byihuse ingabo za iraki mu gihugu cya kowete mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe icyakora abamunenga bamaganye ijambo ritavugwaho rumwe yagejeje ku kanama ka loni gashinzwe amahoro n'umutekano mu kwa kabiri kw'ibihumbi bibiri na gatatu icyo gihe bwana powell yumvikanishije impamvu z'intambara kuri iraki mu gihe cy'ubutegetsi bwa george walker bush avuga ko icyo gihugu gitunze intwaro za kirimbuzi nyuma zitigeze ziboneka
ibihamya kuri irake biri mu myitwarire igaragaza ko Saddam Hussein n'ubutegetsi bwe nta mbaraga habe na nkeya bigeze bashyira mu gusenya izo ntwaro nk'uko bisabwa n'umuryango mpuzamahanga
icyo gishobora kuba icyasha gikomeye mu byamuranze ariko kandi ntikiri kuri we wenyine ni ku muryango wose w'ubutasi ntekereza ko hari ibigo cumi na bitatu binyuranye byose bishinzwe ubutasi cumi na bibiri muri byo byemeje ko iraq itunze intwaro za kirimbuzi nawe arasesengura aza kubyemera bose baribeshye
na bwana powell ubwe nyuma ibi yaje kubyita ikizinga cyinjiye mu byamuranze mu kazi ke uyu munsi yaba abarepubulikani yewe n'abademokarate bose kimwe bamufata nk'umuntu w'icyubahiro wakunze igihugu kugeza ku ndunduro
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro badufashe kubibagezaho byari bihagarariwe na frederic nkundikije fasire gebehu niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose
It's a MP record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke politike na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara